queen naomi don dey involved and di way wey e be say ileife pipo take stand gidigba for her back e dey shock everybody because dem no believe say humanity fit reach like dis again make una sit down gidigba listen make i share dis particular update wey we dey hear because na an overwhelming experience for our beloved queen naomi na im be dis one back again to my youtube channel oh my correct correct people if not the first time when you did see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you not a returning subscriber i thank you well well o oh, now you go go go Now him be the real mvp. Queen Naomi not fit to hold her tears of joy as residents of ile come out in their numbers to support her building project. The tori be say oni of ife don't promise queen naomi say im go bin build am a church so dat not be every time na she go they travel they go all the way to akure every sunday for worship as we take here. This promise only don make am before he even marry queen naomi enter inside the palace eh but because of all the ups and downs wey don dey involve in their relationship e don hard for the oni to keep to im words But after dem marry, trouble start to dey show face for their marriage. Six months into their marriage, problem begin to show left, right and center, because many many women eye been dey for the body of the Kabiyesi and they wan really enjoy the thing when they be say Queen Naomi they enjoy for the body of the Kabiyesi. Queen Naomi and the Ooni of Ife begin get wahala and the church project be as if say e con dey delayed as we take hear the matter allegedly queen naomi con even leave the palace dey go akure two times eh the second time with her pregnancy na so she dey waka am dey go continuously my correct correct people. but after eh, as we take hear the matter mm, e con turn serious matter as the oni beg eh, elders Eh, to bring queen naomi back inside the palace and na wetin we dey hope say by dis june e go happen now as queen naomi dey prepare to return to ileife eh, oni don start the church building project again about two months ago according to how we take hear the tori im dey build di church little by little no rush we no dey in a hurry for this particular one but one sunday serious drama happen buses wey e suppose carry pipo from ife to queen naomi's church for akure no fit to move again because some pipo sabotage di bus eh, eh, tyres dem no just deflate di tyres dem carry di tyres away according to how we take hear di tori dis kain sabotage eh e no good and e pain many many pipo and they're not fit to attend church that sunday according to how we take hear the information now the good people of ileife do don come out in their numbers to support our beloved queen naomi will wan carry this one take help the church building project for her will wan resurrect the project again and will wan support in any kind because maybe they're no fit to support financially but they go support in carrying of sand dem go support in carrying of stones Anything wen e be say e go fit to make sure say the church stand gidigba and dem go fit to dey for eh, eh, ile ife there dey worship god eh di leaders eh, the leaders of this movement na man wey e always dey advocate for queen naomi's return to the palace These people dem tell the oni say queen naomi dey very important to them, and dem wan have uh, to come back to the palace and then they very very optimistic say if queen naomi come back many problem go they solved automatically and you know now only goody goody now they go enjoy for inside the palace queen naomi no fit to hold her tears back because of the level of support which they receive from ileife people. This one na im no go down well with many of the people for ileife because they feel say eh, na queen naomi na im get the most support out of all of them, and this one no dey go down well with many many of dem eh, our beloved queen naomi dey very very happy and humbled to see the people wey dey support her according to the alleged information wey we dey hear she dey thank god for everything becos <laughs> eh, if you check out wetin queen naomi go through you no go believe say she go fit to stand strong as she take dey stand and she go fit to face all these adversaries wey dey face am for front as we dey see the alleged information dey unfold and i make am dey thank god because everybody wey dey on their news because of queen naomi god no disappoint god dey wipe tears god dey answer prayers many people sometimes as we dey hear and they don't like the way we say Queen Naomi they get support from you know different facets of uh, places for inside Ile Ife there you know they give them joy for some people e even they pain them the kind of support where Queen Naomi they get both from Kabiyesi himself and from Ile people some people no dey happy for the joy and the wins where they come for Queen Naomi in-laws don take to comment section for where i see this particular alleged information and na so they dey drag see eh the house wey they dey try to build for queen naomi no be say na jollyment house na house of the lord na house wey e be say queen naomi go dey e go serve god e go do things wey e be say e go bring joy for the house of god that is why e dey be sometimes when some people dey talk this way dey talk i don't know say make dem calm down eh and with na reality we go take our korokoro eyes see as everything go take unfold as it go take embark on the project god na go bless everybody do don decide to put hand to bring smile to the face of our beloved queen naomi and when they pray say god sef go support their own individual project as they support the project of a woman of god a righteous woman such as queen naomi the truth be say god dey with queen naomi e no get wetin queen naomi dey do when e be say e no dey kwo ekwo kwo ekwo mean say e dey buzz e dey always dey create a buzz because queen naomi no be that kind of person wey like wotowoto gbazgbos na calm woman with calm spirit That is why things dey always dey work out for her favour and we dey pray say god go bless ileife people because no be everybody na im go see truth and go support truth some people fit see truth now they go decide to support lie that is why me i dey personally dey happy say e dey excellent as ileife people come outside to support e no matter wetin the other uh, oloris dey do and the kind of support wey they dey receive but you know because of say queen naomi na somebody wey e be say e get the heart or uh, the love of people for mind and e get the the heart to serve that is why ileife people dey come for her like this to also make sure say she succeed and dey pray say all this effort e go yield good result at the end of the day na wetin be my prayer be that, and say god may may may dey may may may may may blessing fall upon them as they dey bless our beloved queen naomi may god also help us return the blessing to them as well my correct correct pipo eh, na this alleged information na i hear na so I say make i package am come informate my correct correct people. also ask una wetin una really really think about this particular one eh, if you never like and share the video abeg make you like and share if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell abeg make you try do that one me sef i go endeavour to bring you more fresh and spicy updates as e dey drop na so i go package and call informate my correct correct people. no forget to like and share the video